Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu ni wa mwanya ijwi ry'Amerika ribashikiriza ikiganiro murisanga buri musi mu cumva saa kumi amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Ku musi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Uno musi turabandanya ikiyago ku kiza c'ingwara ya malariya mu Burundi. Ni mu kanya gato. Kaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro. Nimero yacu ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Mwese murisanga.
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda murisanga ni muri aka kanya nk'uko byashyikirijwe haciye indwi zibiri mu kiganiro n'abamenyeshamakuru leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yaratangaje ko indwara ya malariya igiye gufatwa nk'ikiza mu gihugu cy'u Burundi nicyo kiyago tugiye kubandanya kuri uno munsi nk'uko twabikoze mu ndwi iheze tubibutse ko umushikiranganji w'amagara y'abantu josiane nijimbere eh, yavuze ko kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa gatatu abantu barenga amajana indwi aribo bamaze guhitanwa n'iyo ngwara yasiguye kandi ko muri ico kiringo nyene abantu barenga umuriyoni n'amajana umunani nibo bafashwe n'iyo ngwara nk'uko twabime- twabibemereye mu ndwi iheze mu kiganiro muri sanga cy'amagara y'ama- y'abantu kuri uyu munsi eh, tugi- twatumiye ubushikiranganji kugira tuganire kuri iki kibazo ca malariya Ah, umuntu yokwibaza ati mbega malariya ya- iyi ko yatangajwe ko ari kiza mu gihugu cy'u Burundi bisigura iki ku banyagihugu muri rusange mbega abanyagihugu basabwi- basabwa gukora iki muri iki gihe ubushikiranganji buri ko bugwanya ico kiza mu buhe buryo kuri ivyo bibazo byose n'ibindi twatumiye umunyamabanga ntanyeganyigwa na- umunyamabanga mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ajejwe kugwanya malariya ni muganga eh, Nzigiyami- eh, nzigiyimana Do- dionisi muganga dionisi turi kumwe agiye kudufasha uh, ku- kumva bimwe mu vyo ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buhanura abantu gukora muri iki gihe ariko tubanze dutege amatwi bimwe mu vy'umushikiranganji eh, ajejwe amagara y'abantu josiane nijimbere yashikirije aho yashikiriza yuko eh, malariya igiye gufatwa nk'ikiza mu burundi ni mu nkuru mugenzi wacu eroge budikaneza yadushikirije twisunze ibyashyikirijwe n'abahinga barungitswe n'ishyirahamwe rigejwe amagara y'abantu ku isi OMS bagize amatohoza mu Burundi hamwe n'ibiharuro igisata kijejwe gutororokanya ibiharuro cyo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida turemeje uyu munsi ko mu Burundi twatewe n'ikiza cy'indwara ya malariya intara zisinzikaye kurusha izindi ni izo mu buraruko n'uburaruko bushira ubuseruko nazo ni muyinga kirundo karuzi na cankuzo izindi ntara kandi ubushikiranganji bubona ko iyo ngwara ibonekezamwo ni ngozi kayanza gitega rutana na ruyigi umushikiranganji w'amagara y'abantu aratubwira imvo nyamukuru zatumye iyo ngwara yongerekana kubera ihindagurika ry'ibihe imibu itera malariya ishoboye ubu unye kuba mu gihugu cyose cy'u Burundi irashoboye kugwirirana mu kiyaya cy'imbo kandi ubushuhe bwaraduze no mu misozi ruguru bwaraduze muri izi ntara twavuze ku buryo bw'uko malariya ishobora kugwiriranilayo muri izo ntara ikindi twavuga kibitera ni uko habaye ukurima igitegwa cy'umuceri murazi ko kijyana n'amazi ahantu amazi aguma ateze kandi ni byiza turahimiriza abarundi ngo barimo umuceri ariko tukongera tukanabahimiriza guca bafata ingendo yo gukoresha umusegetera nk'uko bikwiye yo kuza barakura ibyatsi kuza barakura ibidengeri by'amazi hagufi y'aho baba kugira ngo birinde ko iyo mibu yoronka aho igwiriranira bagaheza bakitaho cyane kuryama mu musegetera urimo umuti wica imibu gufata umugenzo mwiza w'uko uwugwaye wese anyarukira kwa muganga mbega none n'izihe ngingo ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwafashe kugira ngo butuze ico kiza buriko buraheraheza umwiteguro wo kurwanya ico kiza bufatanije n'abasanzwe babufasha muri ico gisata imiti yihuta yaraguzwe kandi turiteguye kuvura abenegihugu bose ariko iyo miti ntirakwira turabandanya gusaba abagira neza kugira ngo babandanye baturungikira n'iyindi ubushikiranganji bwararungitse abaganga basanzwe bakorera hagufi y'umushikiranganji kugira ngo baduge muri ubwo burere bw'ubuvuzi kugira ngo basahirize bene wabo bari ku rubuga muri iyi minsi iri imbere naho tugiye kuvurira abenegihugu mu mitumba cyane cyane imitumba iri kure y'amavuriro mu burere bw'ubuvuzi mirongo ibiri na butandatu aho tuzovura abantu bose mu burere bw'ubuvuzi cumi na kamwe businzikaye kuruta ubundi gushika ubu amamiliyoni mirongo itatu n'imwe y'amadolari y'abanyamerika niyo akenewe kugira ngo ikiza ca malariya gituzwe icyo rero twashyitseko ni uko twashoboye gushyika ku bikorwa nkuko nabibadondeye bizokorwa bikaba bizotwara amafaranga angana miliyoni mirongo itatu n'imwe y'amadolari y'abanyamerika ariko ibi biharuro bikaba bishobora kongerekana bivanye n'uko tuzogenda turaba ibikenewe turangije dusaba abasanzwe badufasha kongereza inguvu mu kuduterera mu bikenewe byose muri iki gihe tugiye guhangana n'iki kiza cya malariya kiri mu gihugu cy'iwacu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms byerekana ko abantu barenga miliyoni umunani bagwaye malariya mu burundi abarenga ibihumbi bitatu muri bo yarabahitanye ingwara ya malariya yaheruka kwemezwa na leta y'uburundi nk'ikiza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika arakoze mugenzi wacu eroge burikaneza yaduteguriye iyo nkuru nk'uko twabibabwiye rero turi kumwe ku murongo na muganga nizigiyimana dionise muganga dionise ni umuyobozi w'umugambi ujejwe kurwanya malariya mu burundi Ah, muganga dionise tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi
murakoze kumbi ikaze nabaramukije
muganga turumvise ibitari bike mu nkuru twumvise mu bitegekanijwe gukora ah, gukorwa amafaranga ah, mu bushikiranganji buzokenera kurwanya iki kiza ariko mbere yuko tuganira mu bigiye kuzokorwa iyi ndwara itangajwe kuba ari kiza bisigura iki ku banyagihugu muri make hari abashobora kuba batasobanukirwa ah, neza na neza ku rwego rw'igihugu icyo biba bisigura mu rwego rw'ubuvuzi indwara iyo itangajwe kuba ari kiza bisigura iki neza na neza ku munyagihugu
Eh, murakoze kumbaza icyo kibazo ubwa mbere hoho iyo mu- iyo indwara itangajwe yuko ari kiza ni uko tuba twabonye yuko ibiharuro byagiye birongerekana kugeza aho birenza urugezo urugezo rudasanzwe muri iki gihe rero imbe- indwara ya malariya yaraduze rwose guhera mu mwaka uheze kugera no mu ntango z'uyu mwaka nyene ibiharuro byagumye biduga hanyuma tugiye kuraba ku rugezo dushobora gupimira ko kugira ngo tuvuge yuko indwara yabaye ikiza iyo ndwara rero twabonye ibiharuro byamaze kurenga aricyo gituma ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza rw'inganda sida bwaciye buvuga yuko turi imbere y'ikiza cya malariya kandi dukwiye kugihagurukira icyo nobishikiriza yego Ego, none imigambi nyamukuru mufise mu kurwanya malariya muri iki gihe ni iyihe mushira imbere cyane cyane muri iyi minsi
ubwa mbere hoho hariho imigambi dusanzwe twama dukora misi yose mugabo nkuru muri iki gihe turi imbere y'ikiza cya malariya iyo migambi tuca tuyikora twivuye inyuma ubwa mbere hariho umugambi wo gukingira abenegihugu umugambi wo gukingira abenegihugu ubwa mbere ni ukugira ngo dushobore gupompa aha mu mihana y'aba- y'abenegihugu kugira ngo turabe ukuntu dushobora kwica ya mibu itera malariya ubwa kabiri uwundi mugambi ni ukukwiragiza ni uguha abenegihugu imisegetera imisegetera ari imisegetera isanzwe yama itangwa itangwa kuri bajya ba- bakenyezi bibungenze baza kwipimisha ku- baza kwipimisha n'indi misegetera ihabwa abana baje kwipi- baje ku rucanco rw'agasema ko ku myaka icenda ubu kandi hariho noneho turiko turitegurira n'isekeza naryo nyene ryo kugira ngo tuzotange imisegetera mu gihugu cose muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ikindi naco du- tugira muri iki gihe turi imbere y'ikiza turiko turahi- tuguma duhimiriza abenegihugu kugira bijukire kugira ngo bashobore kwikingira ingwara ya malariya arico gituma duteye akamo abantu bariko baratwumviriza kugira ngo bashobore gukoresha imisegetera ico yakenewe yagenewe kuko turamaze kubibona yuko abantu bayikoresha ico itagenewe arico gituma mbere dushobora kuvuga yuko arico gituma iyi ngwara ya malariya yabaye ndanse eka hariho n'ibindi vyinshi ngira ngo turashobora kuza turabivugana bukewe ego E, none nko ah, mwavuze ko abana baje gucandagishwa bahabwa imisegetera abavyeyi eh, imisegetera ariko itangwa ku ku, ku, ku mavuriro honyine canke hariho ahandi imisegetera yo biriko iratangwa muri iki gihe
Ah, muri iki gihe imisegetera iyo dutanga ku bana baje kuyicandagisha agasama tuyitanga ku mavuriro kandi imisegetera dutanga kuri bajya bakenyezi bibungenze baje kwipimisha imbanyi nayo nyine tuwata- tuyitanga ku mavuriro mugabo mu gihe tuzoramuka dutanze imisegetera irisekeza turiko turitegurira tuzoritanga ku mavuriro honyene mugabo tuzoritanga nahajya hari ibibanza tu- bizoba vyateguwe tuzoshobora gutangiraho imisegetera atari ku mavuriro ibibanza kugira twegere bene gihugu bashobore gushikira iyo misegetera bayironke batiriwe baraja kure na kure Mhm. Eh, mu nkuru twumvise umushikiranganji yavuze icerekeye imiti imiti muri iki gihe yoba ihari ihagije canke muracariko mu- murayegeranya byifashe gute ku bijanye n'imiti
Eh, nagomba ndababwire ho- ubwa mbere hoho murazi yuko iyo ibiharuro biduze murumva yuko n'imiti nayo nyene ica ikora ari myinshi twarabonye rero mu gihe ibiharuro byari ko- byari biduze imiti yarashoboye gukora ari myinshi tukabona yuko imiti twari dufise igiye iragabanuka mugabo nk'uko umushikiranganji w'amagara y'abantu yabivuze twaragiye hamwe nabo dusanzwe dufashanya hano mu by'ubu- mu by'ubu- mu by'ubu- mu by'ubuvuzi turavugana imiti imwe imwe barayiduhaye mugabo n'ubu hariho abandi bayitwemereye kandi bariko barayi- barayitumako nibaza ko mu minsi izoshika kugeza ubu rero nta kibazo cy'imiti kuko baguma bayiduhereza uko twavuganye duteranya dutwateranya akamo ntiba- ntibahengeshanya kwama baduha iyo miti kandi noneho na ni- ni- n'igihugu cacu caratumye ko imiti muri iki gihe hari ico bita novuga kimwe bita eh, novuga ko ari dao ko ari dao urumva iriko ira- ira- ira- irafata o, a- ira- iragenda kugira ngo turabe yuko iyo miti twoyironka ari imiti imwe yo kwipimisha imwe bita teste de diagnostique rapide mu kinofunofu cyangwa imiti ya ya kinini urumva ivyo vyose ni ibintu biriko birasahiriza kugira ngo imiti uko igabanuka mugabo igume isubirizwa Mm. umushikiranganji yavuze kandi ikindi kintu cerekeye uburyo amafaranga imiliyoni mirongo itatu nu- n'umwe z'amadolari y'amanyamerika azokenerwa kurwanya iyi ngwara Ah, mu- ku bijanye n'ubwo buryo buzoja mu gukora iki zoba ari imiti izokenerwa n'ibihe bintu bizokenerwa gukemurwa n'ayo mafaranga ayo mafaranga ategekanijwe kuzo- kuzoboneka nka ryari kugira ngo igikorwa gitangure kibandanye
Eh, ayo mafa- ayo mafaranga yavuze ego n'amafaranga tuzoba dukeneye kugira ngo dushobore guhangana n'ico kiza ca ca malariya ayo mafaranga azokora iki ayo mafaranga ubwa mbere ho azogugwa ya miti nariko ndavuga kuko arimwe muri ya miti twariko turavuga dukwiye ku- ikwiye kuzogugwa kugira ngo o, dushobore kuvura bene gihugu ikindi ayo mafaranga azokora ni hariho ico ntuzeye gukingira gukingira bene gihugu aha twavuzemwo n'amafaranga ajanye yo kugura imisegetera imisegetera nk'uko eh, nagomba kubabwira tuyigurirwa ahanini na ntuze na ca kigega mpuzamakungu aricyo bita fo mondial nicyo kitugurira imisegetera muri ajya amahera yavuze ayo mahera arimwo kandi hariho amahera yo kuzogira ngo eh, dukurikirane ku rubuga turabe bajya abantu bariko baravura ukuntu bariko baravura yuko bariko bavura neza yuko bariko baritaho bene gihugu urumva rero mu bushikanganye bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ndi sida turi kumwe n'abo dusanzwe dukorana tuzoza turagenda kugira turabe yuko ibikorwa biriko biragenda neza ku rubuga ayo mafaranga yose yabuze arimwo muri ivyo vyose eka bijya vyo guhimiriza bene gihugu vyose birimwo muri ayo mafaranga
muganga kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwi rya amerika reka tuje ku murongo nabo nyene tubahe akaryo ko kubaza no gushikiriza ivyiyumviro duhere kuri habimana habimana uratwumva
ego ndabumva mwiriwe neza habimana uhamagaye uri hehe
Eh, mwiriwe neza je ndaha mu gisagara ca bujumbura Eh, ikibazo eh, ikibazo rero jewe nagomba mbaze uwo mutumire Eh, twe ngaha mu gihugu cacu tura- dusanzwe ku- tu- dusanzwe twumva bavuga yuko ngo bashiramwo ingufu mw'iki gisata co kurwanya malariya muko ukaca usanga izo ngufu ba- bashiramwo ntaco twe tubona kuko usanga iyi malariya iguma yiyongera ahandi naho eh, nkaca ndamubaza ati none eh, imiti yoba yinjira mu gihugu by'ukuri yoba igenzurwa ko dusanzwe tubona n'aba- n'abarwayi iyo bagiye kwa muganga bakabaha iyo miti usanga aha eh, baza baridoga bavuga yuko yoba icyatsi ikora akaba icyo kibazo rero nagomba ndetse ndamubaza yuko imiti yoba yinjira mu gihugu yuko yoba igenzurwa ahandi naho ukaca usanga abaganga eh, ugiye kwivuza eh, aho kugira ngo ba- benshi bakavuga yuko ngo kugira bakuvure ngo bafate amaraso mugabo ahandi naho ukaca usanga ntibagupima ba- ura- urabiganiye ngene urwaye bakaca baguha imiti ya malariya umunyagihugu rero akaca agenda agahita a- a- apfa kuyimira uko nyene mbega ivyo vyovyo ntivyoba biri mu bitera ingorane canke bigatuma vyotera ingorane ku buryo iyo malariya yoguma yiyongera bikuye ku kutamenya kuke kw'abaganga canke bwoba ari bwo buhinga bwoba bwara- bwoba bwaratowe ku buryo baba basigaye bavura bata- batarinze gupima ico gico kibazo jewe nagomba kumubaza murakoze urakoze habimana reka twakire na samuel samuel uratwumva alo samuel samuel uratwumva ndakeka samuel telefone imugoye gato reka duha akaryo umutumire yishyure ibibazo bya habimana dr dionise turi kumwe
ego turi kumwe nari nabwiye ko umurongo wari wacitse gato ariko sinzi ko wumvise ibibazo bya habimana oya yagize sinavyumvise n'ukuri Eh, yagize amakenga ku bijyanye n'ibiriko birakorwa n'ubushikiranganje ku bijyanye no kurwanya malariya kimwe mu byo yavuze eh, ni ikijyanye n'imiti abaza ati eh, imiti yoba igenzurwa bikwiye iyo yinjiye kugira ngo bamenye yuko ari imiti ikora koko kuko hariyo abafise amakenga yuko ishobora kudako- kuba itagikora kuko bamwe bavuga ko bivuza ariko badakira Ah, yavuze n'ikindi kibazo cerekeye ukuntu abantu bapimwa malariya kugira ngo bahabwe imiti umuntu uwo ari we wese agiye kwipimisha cyangwa agiye kwa muganga ategerezwa gufatwa amaraso mbere y'uko bamuha imiti cyangwa hariho ubundi buryo bwo kumupima kugira ngo bamuhe imiti kuko ati bamwe mu baganga bapfa gutanga imiti batarinze gupima
ego murakoze nagira nshobore kwishyura uwo mwene igihugu yabagije icyo kibazo ubwa mbere hoho imiti dukoresha kugeza ubu tuvuga yuko ari imiti ikora kuko nta biharuro bizatwereka yuko iyo miti itagikora nibaza yuko mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza na sida muri iki gihe turi ko turaraba ukuntu twogira eh, ibyigwa bitwereka yuko iyo miti yoba igikora kuko kugeza ubu ivyo vyigwa mu gihe bitarabiheza kugira ngo tubone aho urugezo rw'ukundi iyo miti ikora dushobora ntidushobora kuvuga yuko iyo miti idakora kugira ngo o, iyo miti yinjire ubwa mbere hoho aho tuyigurira aho ba- aho igurirwa ni ahantu haba hazwi na oms ntibapfa kuyigurira aho ariho hose urumva rero n'ivyigwa oms iba yaragize ibi- ivyigwa eh, ikaraba aho tuzoyigurira yuko ari ahantu hakwije ibyangombwa aho nagomba mpumurize uwo mwenegihugu ariko arabaza ico kibazo iyo miti kugeza ubu u- irakora Mm, kuri icyo kibazo nyine Hanyuma- muganga Mm.
ntaguciriyemo mbere kuja ku kiriya kindi kibazo A- a- Yego.
kibaye ikiganiro cya gatatu dukoze kuri malariya muri iyi minsi nyine aho itangarije ko hari kiza abantu baridogera kuri icyo kintu nyine byoba bifise isano kumbure n'ukuntu kumbure a- abantu bafata imiti cyangwa ukuntu imibiri yabo imeze kuko baridoga cyane kuba imiti idakora cyangwa badakira biva kuki Eh, ibyo byose birashobora kuba bifite isano kuko ubwa mbere hoho turamaze kubona yuko hari abenegihugu baza kwivuza mu gihe babahaye imiti ya miti bashitse aho kuyifata yose bagatangura kuyiga- kuyisabikanya n'abo basanzwe babana urumva muri ico gihe rero uwo muntu yafashe uwo muti ntuheza ngo uzomu ushobore kumuvura ikindi cya kabiri nagomba gushikiriza ni uko hariho abantu tuvuga tukababwira tuti uyu muti uzowufata haciye amasaha atandatu wongere uwufate haciye amasaha atandatu muri icyo gihe mu gihe umwenegihugu agwaye atubahirije icyo muganga yamubwiye ukuntu yofata uwo muti naho nyine ntiyitege yuko umuti ushobora kumukiza hari ikintu rero bibagira urashobora gufata umuti hanyuma ugakira umaze gukira za mpanuro tubahereza yuko bakwiye kuryama mu musegetera ugasanga ntibazikurikije bataryamye mu musegetera rero wamu usubiye kuza kumurya ni ngombwa kugira asobore- ashobore asubire kwandura indwara ya malariya kandi aca asubi- asubira gusinzikana we agaca aguma avuga ati je nagarutse kuyivuza wa muti ntaco wamariye kandi ari impanuro bamuhaye mugabo atazikurikije ico ni nico nagomba kubwira abene igihugu bariko baratwumviriza yuko bakwiye gukurikiza impanuro kwa muganga baba bamuhaye yo gufata uwo muti akongera akikingira atikingiye ni ngombwa asubira kugwara ubwo nyene umubu muri ego ku bijyanye no Ego.
gupimwa bagiye kwa muganga bigenda gute bi- bo kwitega iki Ugi- ugiye ku- ugiye kwa muganga politike yo kuvura malariya umuntu wese agiye kwa muganga imbere y'uko aronga umuti babanza kumupima mu kumupima hari- hariho kumupima kabiri ubwa mbere bakoresheje kimwe bita ah, rugagamisha bakaraba umugera wa malariya mu maraso hanyuma bakamupima bakoresheje ako bita ah, novuga ah, ka kandi test rapide gashobora kuguha inyishu y'uko umuntu arwaye malariya mu minota cumi n'itanu urumva umuntu adapimwe twebwe muri politike yo kuvura malariya ntibashobora kumuha umuti ugiye kwa muganga rero wese bategerezwa kumupima imbere y'uko bamuha umuti umuvura malariya Mm, bategereza gupima amaraso Eh, gupima amaraso eh, gupima amaraso eh.
reka tujye ku murongo twakire alice nawe nyine alice uratwumva
Ego ndabumva Mm, duga ku ijambo alice
ego ndabaramukije amahoro amahoro neza
Eh, nashaka kubaza uwo mutumire ku bijyanye n'iki kiza cya malariya turakunze kubona kenshi iyo hateye i- ibiza ah, barakunze kuvura abenegihugu ku buntu dufate nk'akariro k'indwara y'amacinya cyangwa indwara ya korera kuko ari indwara zinyarutsa zica n'ingoga abanyagihugu bakavugwa ku buntu mbega none mu gihe bimaze kwemezwa yuko indwara ya malariya yafashwe nk'ikiza nta kuntu abarwayi bovugwa ku buntu nk'uko izo zindi ndwara zifata nk'ibiza bazivura ku buntu hanyuma ukugira kabiri hariho amakenga menshi ku masanse de sante amwe amwe aho usanga umurwayi agiye kwivuza kandi abona yuko afite ibimenyetso bya malariya hanyuma yashikayo ugasanga abantu ba- bapima amaraso ugasanga n'abantu dufate bataciye ku ntebe y'ishuri nk'akaroro nk'umuntu yize quatrième mane primaire cyangwa troisième mane primaire ugasanga niwe ajejwe gufata amaraso abarwayi ubwo ibyo bintu nta makenga birimo ko kenshi uca usanga abantu batabatora indwara kandi babona yuko barwaye kubera iki abantu be nabo aribo bajejwe gufata amaraso y'abantu barwaye kandi hariho abantu babyigiye basubiza murakoze alice reka duhe akanya na samuel mbere yuko umutumira bishyura samuel wagarutse ku murongo uratwumva
ego ndabumva cyane Mm, duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyiyumviyo
bo jewe mfise iyo utubazo tubiri Mhm.
bo akabazo ka mbere ntuza mutumire asigure impamvu eh, ko ukora mu- mu myaka myinshi no mu burundi hariho periyode atari usanga ari nyinshi na cyane cyane ni Samuel- periyode samuel nyine.
umurongo wawe nturiko uracamo Ndamwumva neza neza.
Eh, umurongo wawe nturiko uracamo neza kumbure Ego.
ugerageza guhagarara ahantu canke uduze ijwi cyane twumve
aha nabwo ubu ngiya muranyumva ego
Bo, nagomba nze umutumire adusigurire ukuntu muri iyi periyode ariho malariya ikunze gukara cyane si uyu mwaka gusa mu myaka yose uko i- igenda irarengana ano mezi yo mu kwa gatatu mu kwa kane hakunda ko hari malariya cyane mbega biba biva guki Eh, ikibazo cya kabiri
ego samuel komeza
ikigo cya kabiri nacyo nagutuka ko turiko turaraba dusa
samuel baza ko umurongo wawe utari kuracamo neza ni de- reka tu duha akanya mutumire yishyure kumbura ikibazo cyawe cya mbere n'ibindi bya alice dr dionisi ijambo ni rwawe yego murakoze nagomba nishure alice alice yabajije yuko ukuntu imiti bayitanga muri iki gihe cyikiza yuko batoyitanga ku buntu rero nibaza yuko ma- tumaze iminsi mu bushikiranganji bwo kurwa bwo kurwa bwo- mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza coronavirus de sida tumaze iminsi tubivuga yuko muri iki gihe turi imbere y'ikiza cya malariya yuko imiti imiti tuyitanga ku buntu aricyo gituma twateye akamo abenegihugu kugira ngo bitabire amavuriro ahubwo ntibirishinge kuza kwa- kuja kwa rumenyi cyangwa ngo bagume muhira ngo babuze amahera yo kushobora kugura imiti twarabivuze kandi tuguma tubisubiramwo muri iki gihe ca- ca- c'iki kiza cya malariya imiti bayitanga ku buntu nibaza yuko abariko baranyumviriza bashobora kuzoja kwivuza ngira ngo nibashobora nibabaka amahera azohereza babitumenyesha ati twega ngaha batwatse amafaranga hanyuma yavuze yuko hari abantu ba- bapima batabyigiye nibaza yuko ari ukwihenda gatonya kuko twege abantu bose dusanzwe dukoresha hajya kwa muganga ntidushobora gukoresha abantu batabyigiye ntacyo twuba turiko turiko turakora ntacyo twuba turiko turamarira abenegihugu bajya bose abona ni abantu babyigiye bajya bapima none utabyigiye woshobora no kuja kuraba muri microscope ntacyo woba uri kurarabayo wohita uraba yiki bose barabyigiye nagomba ndamuhumurize ntazogire ubwoba ngo ujye ariko aramupima ngo ntiyabyigiye bose baba barabyigiye dukoresha abantu ba- bafise ubuhinga bafise ubumenyi bwo kuri byo kurabisha- kurabira muri rugagamisha
ikibazo cya Yego.
samuel cyerekeye impamvu malariya muri iki gihe isa n'iyikaze cyane bisigura iki Eh, sinzi icyo yita gukara cyane ariko baba baridoga ko yoba ikaze cyane kurusha kumbure muri iki gihe uwo musigurira sh- icyo muba mubivuze mubizi ko ego nagomba ndamubwire samweri ubwa mbere hoho aha mu gihugu iwacu iyi ndwara ya malariya ikara cyane mu gihe cy'ukwezi kwa kane kugera mu kwezi kwa gatandatu igasubira igakara cyane ibiharuro bigaduga cyane mu gihe cy'ukwezi kw'icumi kugera mu kwezi kw'icumi na rimwe kugera no mu bya- bya- no mu ntango z'ukwezi kwa cumi na kabiri muti ni kubera iki muri icyo gihe iyo ndwara i- ikara muri icyo gihe indwara ikara kubera haba hahindaguritse hahindagurika ibihe bishobora gutuma yu- imibu ishobora kugwirirana kandi imaze kugwirirana murumva yuko ica ishobora kurya abantu ari nyinshi kandi ugaca usanga abantu barwara malariya nabo nyine babaye benshi mugabo tubifatiye muri rusange ubu u- ntitwigeze tubona aho imi- ko indwara igwa- iduga muri ayo- muri- muri ibyo bihe nababwiye nko mu mwaka uheze indwara ya ya malariya ibiharuro byagumye biduga igihe cyose ni ukubera ihindagurika ry'ibihe ngira ngo sinzi ko yarumvise ikintu bita fenomene erenyino iyo fenomene erenyino ni ituma haba ubushuhe cyane mu gihe habaye ubushuhe cyane imibu nayo ikirondoka cyane yama ibirondotse cyane rero igashobora kuza ku- kurya abantu hanyuma abantu bagaca bagwara a- ari benshi urumva rero icyo kintu cyo guhindaguri- cy'ihindagurika cy- ry'ibihe biratuma iyo ndwara ishobora kugwirirana kubera imibu nayo nyine ibiguriranye ari myinshi reka hariho n'ibindi byinshi bishobora ko bituma mugabo muri iki gihe ni iki icyo muganga yavuze eh, fenomene el nino ni izina bahaye iryo hindagurika ry'ibihe rituma mu bice bimwe bimwe by'isi ah, nko mu bugaragu- munsi y'ubugaragwa bwa sahara hagwa imvura nyinshi cyane hakibonekeza uruzuba rwinshi eh, kumbure mm, nk'uko muganga bivuze ni nabyo bishobora kuba biko biratuma imibu iba myinshi na malariya ikaba myinshi reka tujye ku murongo twakire n'uwitwa janvier janvier uratwumva
bumva janvier duzi ijwi duga ku ijambo
ndabumva n'akavura kariko karagwa niyo mpamvu mbya bidashobora kumvikana neza mugabo ndabumva ijana ku ijana Mhm. ikibazo cyangwa icyumviro kuri malariya muri iki gihe
ikiyumviro je ikibazo mfise nobaza icya mbere Mhm.
ni ni iki cy'uko umuntu ashobora kuba agiye kwa muganga akaza abona urya muntu ajejwe ibintu byo ku- byo kuraba umuvyeyi k'umurwayi arwaye malariya ibyo abona ariko aragira ariko aragira kukubaza akagupimye akakubaza uko urwaye n'uko umeze hama noneho agaca agaca aguha imiti kuko n'ibyo biba ari ibintu biba biba bi- bi- bi- bishoboka ko umurwayi wa malariya ashobora kumenyekana ko ari malariya arwaye bityo akamuvura agakira ikindi kandi nacyo mbona ahantu ugenda ndaheruka ruguru mu ntara za ruguru nabonye ahantu hari malariya cyane mugabo narumvise ko aba- abarwayi bariho amafaranga ya malariya sinzi ko naho nyine ibyo bintu by'imiti byaba bimaze kubashika hariya mu ntara ya- ya ngozi muri komine mwumba sinzi ko naho nyine muba mumaze guko- kugeraho kubera mukaraba ko malariya irarembeje abanyagihugu bararembye rwose cyane mukagira mukaba- mukaza muravurira ku nabo nyine iyo miti iyo miti ikabagera ko ikikiza ko nabonye kibarembeje cyane kubera ni n'ahantu habi ni n'ahantu habi hari intuzari hari inzuzi hari ibiki gutyo imibu ibadugiramo kandi nta n'umunyagihugu n'umwe agize icyo umusegetera umusegetera yaraheze yaraheze baryamukoye sinzi murakwiye kuraba aba bantu mu gihe cy'ubuzima bw'abantu mukajya kuraba mukabagarukira ko mukabafasha muka- mukabaha n'uwo musegetera nabwo ushobora kuboneka n'igihe mwafashe ko ari ibiza bya malariya mu gihugu hose urakoze.
Ikibazo cyanjye cyari icyo Mm, urakoze janvier turi kumwe na muganga dionise mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muganga dionise ni umuyobozi w'umugambi ujejwe kurwanya malariya mu burundi muganga kuri icyo kibazo cya janvier cyerekeye uburyo gupimwa amaraso birasabwa amafaranga muri iki gihe malariya ari kiza Ah, wongere tu- tubwire ibindi ku bijyanye n'uburyo busabwa kugira umuntu yivuze muri iki gihe
Bo, ikibazo ca ca janvier yabaje yuko abarwaye ba- barabahaye imana ntibabapime ugasanga barabavuye umenga nico yabaje n'abandi hihenze bakabaha imiti batabapimye ego nacyo nyine Ego, ego je ngira ngo nari nabivuze ubwa mbere yuko tw- mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaro nyanganda sida yuko umuntu wese imbere yuko tumuvura tumuha imiti ya malaria babanza kumupima urashobora kuba uh, kumbure mu gihe batari ba- baba batari bafise eh, ka kantu bapimisha gashobora gutanga ibiharuro ubwo nyene umuntu agaca ashobora uh, kubaza umurwayi ukuntu ameze akaraba ibimenyetso yuko afite ibimenyetso vya malariya ari ubushuhe ari ukurura mu kanwa ari gususumira canke kumeneka umutwe akara mu gihe at- iyo bata- adafise igipimisho
umurongo wa muganga uracitse ariko turagerageza kumugarura ah, bishure reka twakire ibi- ibibazo by'abandi banywanyi kumbure mu- mu gihe turondera muganga ku murongo twakire saratiye saratiye uratwumva
ndabumva Mm, saratiye uyu duhamagaye uri hehe
ndi mwanza muri tanzania Mm, ni byiza cyane ko namuteze amatwi hano- aho muri tanzania duga ku ijambo
Eh, je nagira mbaze Mhm.
malariya bishika gute ikitwa ko ibaye ikiza ikiza nkuzi nka za sida n'izindi rero icyo nshaka kumenya i- icyoba gitumye iba ikiza mu gihugu cyacu
subiramo saratiye
mbajije nti Mhm.
nda- ndashaka kumenya igituma malariya yoba ibaye ikiza mu gihugu cyacu Mm. saratiye byarasiguwe n'ubushikiranganji yuko ibitigiri ari byinshi cyane muri iki gihe by'abantu bagwara n'abahitanwa na malariya bikaba ari kimwe mu mpamvu ba bayise ikiza muri iki gihe ariko kumbure niwakurikirana ikiganiro muganga dionisi turi kumwe wo mu bushikiranganji araza gusobanura ibindi biza kugufasha gutegera impamvu uh, isigaye ari ikiza mu gihugu cy'u burundi Eh, ndabwiye ko muganga dionisi agarutse ku murongo muganga shishikara ku kibazo cya janvier cyerekeye gupimwa n'uburyo busabwa kugira ngo umuntu avugwe malariya
ego nariko ndishura jambiye ku kibazo ciwe ca mbere ndiko ndavuga yuko eh, ku- birashika yuko umuntu ashobora kuza bakamuraba ukuntu agwaye bakamubaza ukuntu agwaye ugasanga arafise ubushuhe ugasanga ararurirwa mu kanwa ugasanga arasusumira muri ico gihe mu gihe kumbure biba vyacitse ugasanga ah, ka kantu uze bamupimisha gatuma aronka turonka ibiharuro inyishu ubwo nyene katari katariho umuntu agashobora kumuha umuti kugira arabe ko yokira mugabo nkuko nari nabivuze politike yacu yo kuvura malariya ni ukubanza gupima umurwayi ukamupima ukamufata amaraso ukamupima ukabona yuko afise imigera ya malariya ukabona kumuha umuti hanyuma yabajije ah, ikindi kibazo cya Cyerekeye- kabiri eh, ngira ngo cyereke- ni ikibazo
cerekeye nko mu ntara ya ngozi yavuze ko malariya ari nyinshi cyane rwose ko bufashisha abantu uh, kuba- kubavura ku buntu no kubaha n'imisegetera
na je nibaza ko namaze kubivuga yuko ubu mu gihe turi imbere y'ikiza cya malariya yuko abantu bose bavugwa ku buntu n'ibyaba bishika hirya no hino bakabarihisha nibaza ko ari ibintu twege tukwiye kuzokurikirana kugira ngo turabe tubahirize ibyo twa ukuntu bakwiye kuvura abantu nibaza ko ico ari ikibazo kiraba ubushakanje bw'amagara y'abantu natwe tuzobikurikiranira hafi kugira turabe ukuntu babigenza hanyuma ibijyanye n'imisegetera naco nyene nari na- nari nakivuze imisegetera navuze yuko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi imisegetera tuzoyitanga ku buntu kuko imisegetera twama tuyitanga iminsi yose uko imyaka itatu iheze twama tuyitanga ku benegihugu ku gihugu cose iyi misegetera ya- ya- yaheruka twayitanze mu bihumbi bibiri na cumi na kane kuko umusegetera umara imyaka itatu uwukoresheje neza urumva ari nicyo gituma iyindi tuzoyitanga ubu nibaza iya mbere izotangura gushika mu mpera z'ukwa hagati z'ukwa kane ya- kandi iya nyuma nayo ishike mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu urumva mu kwezi kw'indwi dushobora kuzoca dutanga imisegetera kuri bene gihugu bose Mm. ko bokwitega kuja ku mavuriro mu kwi- mu kwa kane no mu kwa gatandatu kwakira imisegetera
oya oya aho imisegetera izoba iri kwirashika guhera mu kwezi Mm.
hagati mu kwezi kwa kane mu mpera z'ukwezi kwa kane gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu muri ico gihe imisegetera izoba iri kwirashika mu gati tuzoba turatangura Kuyitanga.
ah, kuyitanga Mm.
ego reka twakire na kazungu kazungu uratwumva alo kazungu
alo wi kazungu ikibazo cyangwa ikibazo cyangwa icyumviro
egome mbanje kubaramutsa yego wakoze
gome hanyuma eh, ikibazo cya mbere ndakibaza umutumire nti mbega eh, kuva aho umushikiranganji atangarije ko eh, malariya yabaye ikiza mu burundi eh, ha- bi- mm, nkabaza nti none i- kuvugwa ku buntu kw'abanyagihugu bose ba- bica- ku- kuri iyo ndwara ya malariya byaciye bitangurira uwo munsi nyine cyangwa birafite igihe bizotangurira ko wumva igisegetera itaraza kugira ngo itangwe ubu kuvugwa ku miti imiti yo yoba ihari ko n'uburyo numvise butarashishika bwose hanyuma ikibazo cya kabiri ndamubaza nti mbega ubwo ku- kuvura abanyagihugu ubuntu kubera ari indwara yabaye ikiza gushika ubu jewe imiti noba nzi ni- ni- ni ya malariya ndabona amodiyasine nkabona na, na, na kinini kandi mm, ubu ni uko bihutiye kuvuga ko malariya ari kiza hari n'ikiza c'inzara ngira ngo sinzi ko uh, bakibona naco hanyuma none ubwo iyi miti ira- hari hari ikintu izomarira umunyagihugu yaraye ubusa ikindi ikindi ki- kibazo cya gatatu arico cya nyuma nyakubahwa mutumire umushikiranganji yaravuze yuko intara hariho intara yayo yavuze Eh, eh, ni- eh, numvise ko menga ntiyavuze intara zose z'uburundi none ubwo ko tubona hari hari aho bapfa cyane kubera iyo malariya kugira ngo bivanye n'ingene mibu iba ingana aho hantu ubwo none ko hari n'uwundi yavuze yuko uh, ubu- uburyo ba- eh, uburyo buzokoreshwa but- yibaza ko butazokwira mbega ayo makenga yiwe mu gihe mu- mu gihe muvuze mutina umugambi kandi w'igihugu kandi utegerezwa gu- gukorerwa mu- aha- aho hantu hose hari ico kiza none ubwo ntibizohava ubwo uburyo ntibuzohava bukeha hanyuma ya ndwara igahava isubira kugaruka kandi ata- ata minsi irahera canke intara zimwe zimwe zi- zikabura urakoze Ibibazo cyane vyanje ni yego urakoze kazungu reka duha akanya umutumire kwishyura ibibazo ni byinshi washikirije mu kanya gato reka tubanze tumuha akanya kwishyure muganga dionise yego murakoze nagomba mpumurize kazungu mpumurize kazungu ndamubwira yuko imiti iriho ubwa mbere y'icyo nagomba kumwibutsa ngira ngo mubazi yuko ijya miti dutanga ku rugezo rwa mbere ya- rwa malariya ubwa mbere ho itangwa ku buntu kuva kera itangwa ku buntu ijya miti ya artesinate amodiyakini uraza gutangwa ku buntu si cyo gituma rero twavuga yuko ubu iyo miti izo- izo- ishobora gukera kandi n'ubundi yahora itangwa ku buntu hanyuma ikindi cya kabiri nagomba kumubwira imiti kuva umushikiranganji wo kurwa- u- umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya eh, sida igihe yavuga yuko eh, iyi ndwara yabaye ikiza ubwo nyine gutanga imiti ku buntu bica bitangura nta gihe ntidushobora gusubira kurindira bica bitangura ubwo nyine nibaza yuko batariko barabishyira mu ngiro yuko tuzobikurikirana kugira ngo turabe yuko byo- byo- byoja mu ngiro nibaza ngaho rero yuko nomuhumuriza ntagire u- ubwoba ati umuntu yaraye ara- yaraye ada- adafunguye umuntu ashonje sike iyo miti hari icyo izomumarira nagira nkubwire yuko umuntu yaraye ashonje yego nibyo ashobora kugira inte- i- intege nke ugasanga umugera kumbure umugera wa malariya iyo umwinjiyemo ushobora kumugirira nabi kurushiriza kurushiriza umuntu afise ubuzima bumeze neza mugabo icyo ntico kubuza yuko ugenda kwa muganga kugira ngo baguhereze iyo iyo miti ushobore kuyivuza kuko iyo miti irashobora kuvura iyo ndwara imigera ya malariya ijya bita plasmodium naho woba waraye eh, kumbure u- u- ufise intege nke kubera ugusonza ntuzoreke kugenda kurondera iyo miti kwa muganga kugira bakuvure bashobore kugukiza iyo ndwara ya malariya imiti iriho imiti nababwiye yuko imiti nabisiguye ubwa mbere tugitangura yuko imiti iriho mugabo igenda igabanuka kubera izi- iyi- abantu barwaye malariya biba- biyongerekanye mugabo natwe uko igabanuka niko du- tuguma tuvugana nabo dusanzwe dukorana kugira ngo bashobore kuturonsa imiti kugira dushobore kuvura abenegihugu bose Mhm. Reka twakire na jean paul ku murongo jean paul uratwumva
ndabumva jean paul ikibazo cyangwa icyiyumviro
ego nagira mbaze umutumire wacu Ku- ubuye umuntu aragenda kwa muganga mbere akaja no mu bitaro yamara gatatu avuyeyo agasubirayo mbese twibaza yuko baba bamuha imiti idakwiye cyangwa iyo miti yoba atakimaze ikindi kibazo kigira kabiri hari haciye iminsi mike bavuga yuko inzara mu banyagihugu ibica bigacika baca batangaza ko malariya nayo nayo nyine yabaye ikiza mbega se buba bavugana gute n'ubushikirangange canke bakarungika itegeko ryari ryatowe mu nama nshingamateka ko ibiribwa vya- bi- biva hanze bobikurako amakori ariko vyaheze mu majwi yo ku- mu maradiyo mbese bo mu bushikirangange bw'amagara y'abantu ko no mu bush- z- u- no mu gufungura neza babijejwe boba bari bakora iki kugira bavugane n'abo bijejwe kugira iryo tegeko rije mu ngiro ikibazo ni uco
Eh, ariko jean paul nta- ntishuriye umutumire i- imfungurwa naho zokugwa kw'amakori zi- ziragugwa sibyo
ziragugwa ariko muga zigugwa uravye ingene abanyagihugu babayeho ubuye bigugwa umurenge bamaze kubikurako amakori birisononora nk'ikiro c'umuceri kirashobora gusimbura ku bihumbi n'atanu kigugwa- kikava ku bihumbi bibiri Mm. yego reka duhakanya umutumira kwishure muganga duga ku ijambo
yego urakoze jean paul kubaza icyo kibazo ko umuntu agenda kwa muganga akarayo hanyuma agakira hanyuma agaca asubirayo cyangwa icyo kibazo hari wari yigeze kukibaza yego ubwa mbere hoho uyu muti twege dukoresha turazi neza yuko ari umuti ukora kuko igihe bagira ubushakashatsi baraba yuko uwo muti ukora ibiharuro byarerekanye yuko ukora kandi nabisiguye yuko n'ubu turi ko turaraba ukuntu twasubira kwi- kuraba uwo muti ku ru- urugezo woba ukora ko kugira ngo turabe yuko twubandanye tuwukoresha kandi nasiguye yuko igituma umuntu ashobora kugaruka kwa muganga kandi yari yakize ni ibintu byinshi ubwa mbere hoho urashobora kuronka ujya muti muganga akakubwira ati uyu muti uzawufate gutya na gutya hanyuma washika muhira ukawufata uko wishakiye muri icyo gihe umufashe uko wishakiye udakurikije ya mpanuro muganga yaguhereza ni ngombwa wa muti ntacyo uzokumarira kandi uzoca ugaruka kwa muganga nawe ushobora gukira ikindi nacyo urashobora kugenda uwo muti uwutwaye hanyuma hariho abashobora kuwusangira n'abandi muhira kugira ngo bashobore kugabana uwo muti urumva rwa rugezo baba baguhaye uwo muti urazawufata wose uko bawuguhaye ntuzoba ukwije ibyo bakubwiye aricyo gituma ushobora gusanga atacyo ukumariye kubera utawufashe utawufashe wose ibyo ni ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu ashobora gukira hanyuma agaca agaruka ubwo nyine hanyuma agaca avuga ati wa muti ngo ndukora cyangwa uwufashe naho nyine ugakira mugabo ukagenda ntushobore kwikingira ntushobore nko kuryama mu musegetera hanyuma hakaza umubu ukakurya umubu uba ufise yamigira muri icyo gihe ni ngombwa naho wa muti uzaba wari wakuvuye wakize uca usubira kugwara hanyuma uca ugaruka kwa muganga urumva ari impanuro tuza turabahereza muganga aba yabahaye ukuntu mukwiye gufata uwo muti n'ukuntu mukwiye kuyikingira nibaza ko umuntu wese akwiye kubikurikiza neza nayo kuvuga ngo uyu muti ntukora twe turazi ko ukora kuko tuwukora ugurirwa ahantu hazwi na oms ku buryo y'uko ibyangombwa byose by'uwo muti biwufite hanyuma ikibazo cya kabiri inzara n'ikiza inzara n'ikiza kenshi hari ushobora gusanga bijyanye kuko iyo umuntu afise umubiri umubiri udashobora kuwigwanira kugira ngo urwanye imigera y'indwara muri icyo gihe umugera w'indwara nakubwiye yuko ukwinjiyemo ukwinjiyemo jambo rushobora guca urwara ubwo nyine aricyo gituma indwara ishobora n'ikiza bifitaniye isano mugabo iryo tegeko naryo nibaza yuko ababiraba bariko baragiga kugira banyarukirize bene igihugu barabe ukuntu boritora neza borihinyanyura kugira ngo rije mu ngiro aho nta kintu kinini hano bivugako
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga uno munsi ni umunsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu tubandanyije ikiganiro ku kiza cy'indwara ya malariya mu burundi turi kumwe na muganga dionise muganga dionise akaba ari umuyobozi w'umugambi ujejwe kurwanya malariya mu gihugu cy'u burundi tubandanye ku murongo twakiriye abandi banywanyi b'ijwi ry'amerika tuhe ijambo innocent innocent uratwumva Halo Innocent?
Yego ndabumva.
Yego duga kwijambo majambo make kibazo canke ciyumviro.
Ni ciyumviro yego malaria iriho nk'ikiza kandi abantu barakora ku bwinshi cendavye nkino mu gisagara ubushuhe ni bwinshi nibarabe baduhe imisegetera kuko benshi nta misegetera bafise nimba hariho n'imiti dushoboye gupompa irwanya malariya nayo nyine ibigoyi dushikiriza kubera abantu bagenda kwa muganga ni benshi nta buryo bafite kandi turakenye n'imisegetera nimba iriho boraba bakayiduha bagaha umuntu umwe umwe imisegetera tukikingira malariya je mbona tutikingiye malariya n'ahandi yotera yongerekana je ico nico igitekerezo na nesi ino sawa uduhamagaye uri mu kahe gace mu ihe ntara
jewe ndinda mu kanyosha ngaha mu gisagara ca bujumbura
urakoze kuri ico ciyumviro reka duhe akanya na pasifika pasifika uratwumva pasifika ndakeka telefone icitse reka duha akanya umutumire yishyure ku bijyanye n'ikibazo cya inosa muganga dionisi ku bijyanye n'amavuriro akumbure umushikiranganji yavuze mu nkuru twumvise kare yerekeye kuvurira abanyagihugu ku mitumba byaratanguye icyo gikorwa kigenda gute ni naho kumbure imiti cyangwa imisegetera yoba ishobora gutangwa ndabwiye ko na muganga telefone yongeye gucika reka tumugarure ku murongo tumira amate murakoze
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriyane itanga ishaka ikiganiro ni muri isanga turi ko turaganira ku ndwara ya malariya muganga yagarutse ku murongo muganga ku kibazo cya inoso twari ko turavugana cerekeye imisegetera gupimwa hari umugambi wo kuvurira abantu ku mitumba uwo mugambi uba uri kugenda ute muri aka kanya
umugambi wo kuvurira abantu ku mitumba ego hariya mu ntara cyane cyane z'iyo ntara iyo ndwara ya malariya ikazemwo cyane cyane mu ntara za hariya n'uvuga mu za muyinga mu za kirundo mu za karuzi cyanguzo dusanzwe hariho abagenda kuvurira abantu hirya atari ku mavuriro kugira ngo bapfunyire urugendo abenegihugu bashobora kuza ku mavuriro ibyo dusanzwe tubifashamwo cyane cyane niyo bita world vision kandi tukabifashamwo na na ihpb iyo ni iyo muri usaid muri icyo gihe rero abantu barava ku mavuriro bakagenda kugira ngo begere benegihugu bapfunyire urugendo kugira bashobore kubavura icyo nicyo navuga kuri ibyerekeye kujya kuvurira abantu ahantu hatari ku mavuriro icyo inoso nawe yabagejeje yabagira ati dutange imisegetera nibaza yuko icyo namaze kukivuga icyo nagisiguye yuko imisegetera dutanga imara imyaka itatu kandi imisegetera duheruka gutanga duheruka kuyitanga mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubu navuze yuko mu kwezi kw'indwi tuzotanga iyindi misegetera izotangura gushika muri uku kwezi kwa kane muri uku kwezi kwa kane hanyuma yavuze n'icyo gupomba gupompa gupompa ni uburyo butwara butwara uburyo uburyo bwinshi uburyo buhanitse cyane ubu namubwira yuko hari intara tumaze gupompamwo naho nyine twashoboye gupompa hose nko mu ntara ya ngozi turamaze gupompa mu karere k'ubuvuzi ka buye no mu karere k'ubuvuzi ka kiremba ubu naho ubu nyine turi ko turavugana bari ko barapompa mu karere k'ubuvuzi ka gashoho n'akarere k'ubuvuzi ka muyinga aho ni mu ntara ya muyinga kandi muri ibi tumaze iminsi kuri ntuzeye kwita purando riposite tumaze iminsi dukorana n'abasanzwe badufasha naho nyine hari izindi ntara tuzopompamwo muga ntidushobora gupomba mu ntara zose kuko hariho n'ibiharuro tubanza kuraba ibiharuro turaba kugira ngo uwo muti turabe yuko iby'ukuri uzokora kuri wa mubu wa mubu ry'umuntu kuko urashobora kugenda gupomba ahantu kandi ugashobora gupomba ukoresheje umuti kumbure atacyo ushobora kutumarira kugira ngo wice wa mubu nicyo gituma hariho ibyigwa nabyo nyine bitegereza kugirwa ubu hano mu mugambi wacu wo kurwanya malariya ibyo byigwa biriko biragirwa mu nuvuga ahantu hashika nka umunani mugabo tugomba kuzohongereza ibyo byigwa rero nibyo bizotwereka y'ubu ahandi dushobora kugira ngo dushobore gupombera abenegihugu mu mazu yabo kugira ngo dushobore kwica imibu tudafite ibyo byigwa naho twopomba urashobora gupomba ugasanga nta na kimwe ubwize ahubwo ugasanga ni uburyo utaye utaye atacyo ukumariye
ku buryo nyine uvuze muganga ku bijyanye no kwegera abanyagihugu ku mitumba wavuze ko intara zimwe zimwe mushobora kuba mwashyitseyo muri ubwo buryo mutegekanya kuzoronka miliyoni mirongo itatu n'umwe y'amadolari y'amanyamerika murategekanya kuzoshikira abanyagihugu mu ntara zose kumbure ku mitumba yose mwiteguriye gute kujya kwegera abanyagihugu kugira ngo mugwanye iki kiza ku mitumba ku bijyanye no kubavurirayo
si mu ntara zose kuko nababwiye indwara iki kiza kikazemo cyane ko ari intara cyane cyane zimwe mu kuvuga zo mu ntara yo mu kirundo intara y'imuyinga intara y'ikarusi intara y'umucanguzo hariho n'intara ya ruyigi n'intara ya ya gitega be no mu rutana Mm.
aho hantu niho tuzogira icyo kintu cyo kugira ngo twegere abenegihugu dushobore kubapfunyiriza urugendo batiriwe bagira urugendo rurerure kugira ngo baze kwivuza ah, kwa muganga hariho erega hariho intara usanga iyi ndwara ya malariya itakazemwo cyane ni ukubwira nk'aha mu ntara ya bujumbura ha mu ntara ya bujumbura mu gisagara cya bujumbura iyo ndwara nikaze cyane kandi ngira ngo abantu barabizi igituma iyo ndwara usanga idakaze cyane nka mu kiyaya ni ukubera iyo ndwara yahabaye kuva kera urumva umuntu iyo afise umugera wa malariya kuva kera arashobora ah, gushika aho uwo muntu uwo mugera naho womwinjira adashobora kumu- kumugirira kumugwaza cyane mugabo ugasanga ahandi muri izo ntara za ruguru kubera iyo ndwara ya malariya atayahoraho kera mugabo igiye gutangura kujyaho muri iki gihe umugera wa malariya umubu ukuriye ukakwinjiza umugera wa malariya ni ngombwa kugira ngo uce urwara uce usinzikara urumva rero hariho intara nyinshi usanga iyo ndwara ya malariya naho ari kiza mugabo usanga ibiharuro ari bikeya
reka duha akanya gerard gerard uratwumva turi ko turaja ku musozo w'ikiganiro ubaze ikibazo mu majambo make cyane
ubwo mwe murakoze cyane kuma kano kanya kandi murakoze no gutumira ku- kuri uwo mu- uwo mu- uwo muganga kugira ngo adusigurire ibintu bimwe bimwe reka urabona nk'uko ahejeje kubisi- kubisigura iyo malariya yarapfuye ngaha mu bisagara kare yahora- bisagara mu za rumonge mu za nyanzarake no ngaha mu za bujumbura mu za mu bihugu byose bya cibitoke Kuko urabona ko muri ino myaka ya nyuma iyo ndwara yagiye iduga mu misozi mu migwa mbere no mu za mugambi igasirikirayo ahantu no kuba umuntu atari ahiteze yego muzirikano wa kubaza umuganga yari ya miti ishinze umuntu wa gatoya sinakora bivuze neza ama ama fansidare ko bari babivugije ubu birakora umuntu yagenda ku kwa muganga yo biku yo yo yo bironka hama nkaba nkaca ndamubaza ni ni iki ariko bariko barakora kugira ngo ico kiza ntikigume kirandagata ego urabona no no kubona ko batemeye ngo ni kiza aba- abantu sabamaze abantu sabamaze bakakubaza ni iki ariko arakora mu ntara zose kugira ngo ico kiza no ku umuntu akirwanye urabona Mm, urakoze gerard yasiguye bitari bike ku byo ubushikiranganji buri burakora reka duha akanya na pacifique umwanya uri kuraba muto pacifique uratwumva nawe
Rero ndabumva mu cyane.
majambo make ikibazo cyawe
Alo?
wi pacifique Rero ndabumva.
mu majambo make ikibazo cyangwa icyumviro
Ndabumva kuba- umurongo wawe gushika n'ubu ntucamwo neza pacifique uradutunga umurongo wa hano uri kuracamwo neza Ah, muganga nk'uko nabivuze turiko turaja ku musozo w'iki kiganiro ku bijanye n'umuti gerard yabajije francidare yo ubona uracari uracari kuragurishwa uraboneka hama uduhe n'akajambo ka nyuma urakoze cyane
Eh, gerard urakoze kumva ico- ico kibazo uribuka yuko umuti wa fansidare twarawukuye eh, mu gihugu cyacu ko twabona utagikora cyane kandi n'ubu ubu umugabo turawukoresha mugabo nawe tuwukoresha ntituwukoresha mu kuvura mu kuvura gerard uyu muti wa fansidara tuwukoresha kugira dukingire indwara ya malariya aba- aba- abakenyezi bi- bibungenze kandi muri icyo gihe tuja dukingira n'abana bari mu mbanyi aricyo gituma dukoresha uwo muti wa malariya mugabo tuwukoresha kugira ngo tu- uvure mugabo tuwukoresha kugira ngo ukingire aricyo gituma bugiye kuwurondera uwo muti we ntuzo- ntuzowuronka duhaba abakenyezi bibungenze kugira bakingire abana b'imbanyi nabo nyine bashobora biki- kwikingira malariya nibaza ko aricyo nokwishyura kuri uwo muti wa wa fansida kuko ibyigwa byarerekanye yuko uwo muti ushobora gukingira aba babyeyi bibungenze n'abana bari mu mbanyi yabo
akajambo ka nyuma n'impanuro za nyuma muganga amasegonda make oha abatwumva kuri iki kiza caha- gihanze igihugu cy'u burundi ego murakoze jewe ico nagomba guhanura abenegihugu bariko baratwumviriza ubwa mbere rero nagomba kubabwira yuko iki kiza ca malariya atari kiza c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya kiza n'inganda sida muga ari kiza kiraba abarundi umurundi wese Ni- arico gituma yuko novuga yuko dukwiye twese kugihagurukira kugira ngo turabe yuko twogabanya iyo abantu barwara malariya canke izi mfu z'abantu batwarwa na malariya ubwa mbere ho twogihagurukira gute nagira ndababwire yuko bakwiye kumenya yuko ubwa mbere ari ukuza turikingira tukikingira cyane cyane dukoresheje wa musegetera twama turonka ujya musegetera kuko kugeza ubu turamaze kubona yuko hariho abantu bawukoresha icyo uta- icyo utagenewe ugasanga abantu bamwe bamwe bawukoresheje muri twa turima two mu kigo cyangwa abandi bagiye kuwurobesha amafi eka mbere hariho n'abandi batawipfuka ugasanga barawuronse mugabo akawubika muri icyo gihe nibaza yuko abantu bakwiye kwijukira gukoresha uwo musegeteri ikindi tugomba gutera akamo ni uko abenegihugu boku umwenegihugu yumvise agwaye yuko yokwihutira kwa muganga nk'uko nabivuze imiti bayitanga ku buntu Urakoze.
ntibihutire kwa muganga ntibirirwe ngo bararinda cyangwa bace kuri ba bandi barumenye urakoze bashobora cyane kuba leta muganga ego urakoze cyane muganga nizigiye imana dionisi mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kwitaba kino kiganiro mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye mwese ndashimiye na inosa kimenyi yafashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya ibiganiro